hi guys welcome back to another orgies guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as always come back to watch my video my people today video na about Yomi Fabi. for those of una wey be say una no know Yomi Fabi, Yomi Fabi na one of the Yoruba actor wey dey act Yoruba movie my people my people no be small thing o oh. this kind thing wey Yomi Fabi come dey do for social media eh e come be like say no be the same yomi Fabi wey dey go court go dey fight for baba ijesha na be this one <laughs> my people no be small thing o im wey talk say im na activist my people na so activist dey behave mm -hmm. my people another fire on the mountain o yomi Fabi and im wife enter another battle trouser wey be say dem dey drag am we no come know whether this one na season film o oh. we no know where this one go end o oh. whether this one go end o oh, abi e go continue because this one wey we dey see so e be like na part three na be this one o because dem dey let us see dey understand say part four and part five part six dey come my pipo di kind video wey be say yomi fabiyi release about im wife wey dey labour for bed hey, eh, e no be small tin o yomi fabiyi say im wife don push am reach wall it is time for him also to expose im wife whether na baby mama because e tok say e never marry am he said it's time for him to expose them all to leak many secret video wey full im phone make people see saying the baby mama they lie against am He just did release many many evidence just to let people know say everything where baby mama they talk now just paint in the paint time. post different kind of video to just prove to the social media say everything wey be say in wife they talk about am saying na lie my people e start from like this after they don't first drag each other out say na so yomi fabi the the wife uh, the baby mama first drag yomi fabi na so yomi fabi na so yomi fabi the beat am na so you know, dey treat am well before yomi fabi a lot of people come pull mouth dem come rest. so yomi fabi pack comot for us. before you know again the baby mama run come social media They let us understand say so yomi fabi you know, they give am food though. you know, they take care of im child enough now yomi fabi start to dey send screenshot of the uh, money wey he send go give the baby mama he say don dey give the baby mama money he say because the court decided say make him dey give the baby mama seventy thousand naira every month hmm. now he come start to dey talk say na so the court talk say make him pack comot for house say the house wey him pack comot say him pack comot for house leave the baby mama why the baby mama also come let us dey understand say the seventy thousand i no dey complete eh, complete o say na eh, fifty thousand na yomi fabi dey give am o say na fake screenshot o say no be so e be o my people. hmm. now yomi fabi dey talk say since wey be say the baby mama don carry the matter come social media Now im be say they go drag am to the extent where be say the baby mama self no go expect am now yomi fabi start to the release video when the baby mama dey for labor, where he dey feel pain because he wanted the world say eh, the baby mama wey e tok say she say in bitter am he enter first labor. say who enter first labor? He go see go meet am for hospital the video ram, a lot of people they talk say how how yomi fabi go video himself where be say him dey laugh why the baby mama dey inside labour my people, a lot of people come dey talk. say no wonder yomi Fabi, dey support baba ijesha for wetin baba ijesha do now my pipo yomi Fabi, dey try to bring a lot of video na im e be say ever since wey be say yomi Fabi, don dey with this baby mama e dey let us dey understand say im dey gather enough evidence both video audio records many many things im dey gather am because im know say one day the baby mama go come drag am come social media that is why in they gather all the evidence now people they talk say me, fabi you show this this child wey this woman eh, this lady born Now you get him because if to say na true say na your baby mama and you con still dey do do this kind of thing Now be say it e not really make sense May you they carry video when your wife they pass through pain your baby mama they pass through pain you can't they laugh and the video yourself stretch your leg See they ask say shebi e talk say uh, you, go born eh, again the second one immediately wey be say you born this one now you no go fit born again you know you just get the way the video just take go my people go just leave una make una watch a very quick video of yomi fabiyi baby mama wey the video wey yomi fabiyi release wey be say e shock a lot of people say yomi fabiyi you no suppose to release this kind of video say ah this one na your baby mama na e be na this one na your na, your son belle na e get for here why you dey do this one to your own baby mama again my people make i leave una make una watch the video before i come back to come talk to una. Mm-hmm.

una don see the video una don watch the video una see say yomi fabi dey over dey do even ellen paul wey be say na comedian she con even beg yomi fabi say yomi fabi you abeg take down that video say that video no really good wey you go post am for your wall e no make sense okay we know say the baby mama get her own for body wey you know say yomi fabi get family why she no report to eh, yomi fabi family say yomi fabi no dey feed him son o say he left dem for hunger o say why be say na social media because the lady dey expect say many people go drag yomi Fabi. now yomi Fabi dey talk say him dey pay this child this newborn baby money oh, money why a lot of people dey talk say the money too small why some dey talk say this buhari time say the money no too small because wetin the baby dey eat na newborn baby still dey suck breast say wetin the uh, the baby mama wan use the money to take do for the baby no be only the baby mama uh, mouth say since wey be since wey be say the baby mama no dey with yomi fabiyi again yomi fabiyi no need to dey feed the baby mama say the money reach to feed only the baby alone because na the court na decide make yomi fabiyi dey give the baby mama that kind of money my people now the baby mama no fit talk direct say okay o oh, make you go back to the court say okay o oh, court o. Oh, the money when i say yomi fabi they give You know they give Oh, you know they give the money complete o oh. na fifty thousand naira e bring bring go. Oh. make na write letter to yomi fabi make e dey complete the money but uh, the baby mama no do like that the baby mama come still come social media why your mifa be tossing dey pay cash seventy thousand naira to delay the account why the lady talk say you know you know complete but the first time wey the lady come social media you know let us understand say your mifa be dey pay seventy seventy thousand naira every month say the court na decided and if the money too small why the same lady no go back to the court say okay o oh, this baby now don dey eat this one o oh, see wetin dey happen o. Oh e need more money o oh, the money no reach you. why e no go meet the same go to the same court make e go meet im lawyer make she go meet her lawyer back so my people this matter a lot of people feel say e start from the baby mama to wey fair carry your yomi you come after the case don't fair close And I know say the matter don't fair start wey dem fair come announce say they don't separate oh! And o na so yomi fabiyi release a lot of video where video herself say uh, the lady dump child for house na so the lady dey tear tear her cloth wey she call call nigerian police wey di olopa people come come mm. dis kain marriage eh <clears throat> the way yomi fabiyi take dey do things people feel say yomi fabiyi no be everything you go dey react to if your your baby mama drag you small before you know you go don write a lot of thing wey be say people sef no go fit read am finish and this video wey you dey drop one by one one day one day you go go drop the kerewa video of this same lady because it can't be like say you really mean this video matter It be like say me yomi you can't really mean eh, a lot of things so e be like say yomi fabi as e dey inside the, the the relationship whether na relationship have been a marriage because they say they no marry mm -hmm. eh, so we no go fit talk that they date because this one don pass date because are two They stay the same house and also they get child together so they are two This one don pass be careful say na go dey inside marriage and at the end of the day na come dey video each other like me na go me na for go post the evidence of the video in case in case one of una drag each other go social media so that you go fit get evidence against the person that mean say una don love una sef well, from the beginning una no love una sef maybe na the time na make una dey live together because if una love una sef how you go just get mind dey video your own partner like you go dey video am wetin dey happen o as you take call ọlọpàá for am o as you take tear your cloth o as you take tear your own o you go dey eh, video the bad side of the lady while the lady also go dey video the bad side of you you know e get as e be come be like say una two don prepare say this marriage na social media marriage una wan come use the video to take seek for sympathy eh because oh, una suppose dey shame sometime o because if shame no dey catch una shame go dey catch una family member una eh, yomi fabi family member need to to to talk to them, the way your Mifa fabiyi start to the post account number how im take the money make una see the way im pay the lady They lie blah blah blah. Now, so start to the post every day. even the evidence of the video where your Mifa fabiyi post sef Now evidence say lie where the lady e talk say the lady lie against am before before Now be the video where come new post now say it talk say eh, eh, im beat so sotey e enter first label. so the only thing where you want to prove and na to bring video of the lady when she dey labour room Con decided to bring the video come social media when the lady dey labour wey she dey mock the lady dey laugh the lady so e get as e be my people say ah for this kind this kind thing say e dey come from yomi fabiye o oh, yomi fabiye wey dey talk say na activist na so e dey speak for people wey no get voice na so e dey do this one and you and your woman dey drag each other like this so people feel say how ah, yomi fabiyi dey video im baby mama inside house when dem dey together say e dey e don know say the marriage sef no go go anywhere the relationship no go go anywhere say na because of child na him just stay there uh -huh. na him make yomi fabi get mind dey video because eh, person wey you love you no go dey video am like that i no think say e reach to dey carry camera dey video one another so my people as i come across this news of this yomi fabi na talk say make i carry am come here to come share am with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una wey next time bye guys cause my name is biju bye guys.